ఇది నిజ్వి జామేరిక్ ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi namwe mwese mushogura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fide niyo ngabo nije nteramije ibi biganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara ishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi tuhere ku makuru yo mu karere mu rwanda igisagara ca kigali caronse umuyobozi mushasha madamu rwakazina marie chantal inyuma y'igihe cari kirangiye uwayobora ico gisagara pascal nyamurinda avuye mu mirimo yiwe ku mpamvu yatangaje ko ari ziwe bwite uwo mupfasoni w'imyaka mirongo ine n'itanu y'amavuko yemereye ababa mu gisagara ca kigali kubitaho ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika assumpta kaboyi Bakazina Marie Chantal yatorewe kuyobora umujyi wa Kigali ku majwi ijana na mirongo ine n'atandatu mu gihe Harriet Murekatete bari bahanganye yagize amajwi umunani perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Profeseri Kalisa Mbanda niwe watangaje ko abajyanama batora ijana na mirongo itanu na bane Murekatete Harriet akagira amajwi umunani angana n'atanu n'ibice bibiri ku ijana naho Rwakazina Marie Chantal akagira ijana na mirongo ine n'atandatu angana na mirongo icyenda n'ane n'ibice umunani ku ijana uyu muyobozi agiye kuyobora uyu mujyi hamaze iminsi minsi humvikana ibibazo by'abatuye mu mujyi wa kigali bahuye n'ikibazo cy'ibiza kubera imvura yaguye ari nyinshi amazu agasenyuka abandi bakahasiga ubuzima uyu mujyi kandi urimo abaturage bakunze kugaragaza akarengane bakorerwa iyo bagiye kwimurwa hitwa ko ari mu manegeka ngo bajye gutura ahandi ibi bibazo ni bimwe bihanze amaso uyu muyobozi mushya kandi yavuze ko azabyitaho cyane ariko ntabwo nzibagiza gukurikirana by'umwihariko gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera icyo gishushanyo mbonera kugishyira mu bikorwa bigasubiza ibyifuzo by'abaturage b'umujyi bafite ubushobozi butandukanye ntihagire uwumva ko akumiriwe abaturage mu duce tunyuranye cyane cyane abafite amikoro make bamaze iminsi bumvikanisha ko gutura mu murwa mukuru atari ibyabo bitewe n'ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kubaka inzu igendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali abaganiriye n'ijwi rya amerika basabye umuyobozi mushya ko yabemerera bakaba batura mu nkengero z'umujyi abandi bakifuza ko mu gihe bimuwe bajya bahabwa ingurane ikwiye ni byiza rwose umujyi wacu ugomba gusa neza rwose niyo twagera tukajya mu mpande twe duciriritse ariko umujyi wacu ugasa neza tuzemererwa rwose tukaba twakubaka natwe mu bushobozi bwacu niba turi abakene tugomba gutura mu nkengero ahangaha baje kutubarira baduha igenagaciro ariko ntabwo ryatunyuze kuko bafata umutungo wawe ahubwo ni ukuwutesha agaciro nk'iyo bafashe umutungo wawe uhagaze nka miliyoni mirongo itatu bakaba miliyoni icumi ugasanga ufite umutungo wa miliyoni ebyiri bamuhaye miliyoni icumi nawe aba ari ukutesha agaciro umutungo w'umuntu rero tukifuza yuko baduha ingurane ikwiye bataduha ingurane ikwiye nta hantu twaba tugiye habayeho ko byagera kuri perezida wa repubulika badukorera igenagaciro rihwanye n'imitungo yacu bakatubarira mu buryo bwemewe n'amategeko bitewe n'ibiri ku isoko igishushanyo mbonera kureba uko umujyi warushaho gutungana nibyo abayobozi bose bahurijeho basaba meya mushya kuzabyitondera uyu ni metero rutabingwa tanazi umuyobozi wa njyanama y'umujyi wa kigali na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu francis kaboneka inshingano ikomeye yo kugira ngo ishyire mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali n'ingaruka zagenda kigira rimwe na rimwe ku baturage batakishimira bamwe bagira resistance mu kugishyira mu bikorwa ariko icyo dukora nk'umujyi no kugira ngo dukomeze dufatanye n'izindi nzego kwegera abaturage tubasonera impamvu ari ngombwa kugira igishushanyo ari ngombwa ko imijyi n'imiturire igomba kugenda ihinduka gahunda zo kureba uko twatunganya uno mujyi mu bijyanye n'imiturire dushingiye ku gishushanyo mbonera ariko noneho hatangiye na gahunda yo gushaka uburyo cyavugururwa ariko hakiyongeraho no kureba uko twatunganya by'umwihariko imiturire cyane cyane ku misozi izengurutse umujyi wa kigali Rwakazina Chantal watorewe kuyobora umujyi wa Kigali arubatse afite umugabo n'abana babiri yari asanzwe akora mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku majyambere UNDP abayobora umujyi wa Kigali batorerwa manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe gusa bamaze kuyobora uyu mujyi nta n'umwe wabashije kuyobora manda ebyiri Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali tuve mu rwanda dukubitire mu burundi aho igisata cy'iyungururizo cya sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko cyategetse ko urubanza rwerekeye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu w'uburundi petero nkurunziza rusubirwamwo rwose ni mu gihe sentare ya mbere yari yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'uburundi yahaye uruhusha eh, perezida nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umumenyesha makuru wacu pierre claver niyo nkuru ari arusha niyo nkuru adufitiye umucamanza w'igisata cy'iyungururizo muri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yasomye urubanza yagize ati mu bubasha duhabwa n'amategeko dutegetse ko sentare isubiramwo urubanza rwose guhera mu mizi yongeye ati habwirizwa gusuzumwa neza ko sentare yubahiriza ibyizwa shingiro mu burundi yaho nyanze canke itaho nyanze amategeko agenga umuryango wa afurika y'ubuseruko mu guha uburenganzira umukuru w'igihugu petero nkurunziza wo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'abari kubumviriza urwo rubanza batari benshi abari bahari baciye barabana mu maso biboneka ko basa n'abatangaye intango ya byose ni urubanza rwashingishijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko amatora aba mu burundi hitwaye amashami yigenga abicishije mu runani rwayo mu karere east african civil society organizations forum n'ayandi nk'urunani rw'abashingwamanza muri afurika union panafricaine des avocats yatanze ibirego muri sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko avuga ko ukwitoza k'umukuru w'igihugu petero nkurunziza kutisonze amategeko mu rubanza rwa mbere iyo sentare yavuze ko atabubasha ifise bwo gusubiramwo ingingo zafashwe n'amasentare y'imbere mu gihugu nka sentare y'uburundi yubahiriza ibyizwa shingiro ico nico catumye bunguruza urubanza mu gisata c'iyungururizo uruhande rw'abitwaye barashima iyo ngingo yasomwe naho atariho yarari metre diodone bashirayishize yavuganye n'ijwi rya amerika ku buhinga bw'ingurukanabumenyi ni akanyamunezero ku bantu bari bagomvye ko ukuri kuvugwa naho tutiteze yuko ari sentare izoza eh, guhagarika ibiriko biraba mu burundi ico gihe eh, abitwaye bakaba baragaragaza neza ko kubona umukuru w'igihugu yamaze kubuzwa n'inama nshingamateka kugerageza guhindura ibwirizwa nshingiro no kwishiraho ku nguvu eh, abikora inama nshingamateka yabimubujije agatera ubwoba abacamanza bamwe no guhunga bagahunga Eh, ico gihe bari bagerageje kwerekana ko biteye kubiri n'amategeko Burundi bwateye ku mukono mu kwinjira mu muryango wa Afurika y'ubuseruko ariko iyo sentare yo ikavuga ngo ntifise ububasha bwo gusubiramwo imanza zaciwe eh, na cour constitutionnelle y'u Burundi eh, sentare ngo ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro eh, ni ikintu rero gihambaye kubona bavuze bati subiramwo ahubwo urwo rubanza mugwige eh, muri make rero ubutungane naho buteba eh, burateba bukaboneka n'uruhande ruserukira leta siho rwari yamara ijwi rya amerika ryakuye metere nesori kayobera aburanira leta y'u burundi muri urwo rubanza kayobera yatwengejwe n'iyo ngingo ati sanze n'ibwirizwa shingiro perezida petero nkurunziza ryagirizwa ko yarenze ryarahindutse kuri je nibaza ko ni- yoba ari nk'inkinamico kubera yuko gusubiramo urubanza uvuga yuko eh, rujanye na manda ya ya bibiri na cumi na- na cumi na gatanu na manda ya nyinshobora mukuru w'igihugu petero nkurunziza ya ya bibiri na cumi na gatanu avuga ko itakuje amategeko canke ikuje amategeko eh, rugaca ru- rugaca ruca rushingishwa kumbe nko mu bihumbi- nko mu bibiri na cumi n'icenda canke na mirongo ibiri uvuga ku bijanye na manda ya- ya bibiri na cumi na gatanu ku ibwirizwa shingiro rya bibiri na gatanu kumbure rizoba ryanahindutse ku- mu minsi mikenyi izoba ari nkinamico uruzoba ari nk'urubanza kumbure abanyeshuri bo muri kaminuza bazohora baja gusoma twe tuzi ko imanza zaheze n'amashami yigenga yitwaye aremeza ko iyo ngingo ataco igikiza bashiraho ishize ati naho ije ibintu byaramaze kuyangara ni ingirakamaro Eh, ni uko urubanza ruje ruteba ibintu byarayangaye i burundi icyo gihe muri bibiri na cumi na gatanu twagira tuti ntihabanze hafatwe ingingo zo guhagarika aya matora y'iremantanya inganda ntizibandanye zisasikwa none murabona ubuhoho tugeze kure n'amasezerano yarusha umuntu yavuga ati niyo yahonyanzwe ubu urabona ubu bariko barayahamba bije biteba ariko kumbure eh, abaserukira ibihugu byo muri afurika y'ubuseruko afurika muri rusange twibaza ko urwo rubanza ruzobugurura amaso bakabona ko bariko birengagiza ihonyangwa ry'amategeko rikabije kandi riko rikurikirwa n'ibyaha bihambaye biriko bitozwa ko n'amasenari mpuzamakungu ku ruhande rwa leta naho kayobera yamenyesheje ko iyo ngingo atacivuze kuko yerekeye ibintu vyataye igihe aho je ndazi ko atangwana nimwe dufise twe nk'ababonana na leta zizwa ari imanza jaye n'ibwizo shingiro rya kera ritaraba ritarahinduka ivyo byo tuzobimenya mu- mu- mu ndwi iza ko turazi ko hari ibishasha bigiye kuba ko murazi yuko n'ibwizo shingiro eh, rihinyanyuwe neza riheze gutorwa eh, cane gose n'abenegihugu Eh, twe tubaba dushima yuko tuvuga tuti eh, imanza z'inkinamico zirashobora kuba ariko tubaze ko yose nta mazi z'inkinamico yoca ni ingingo ndende igizwe n'impapuro mirongo ine na zitanu isomwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rya kera ayo matora nayo akirimwo impari n'imanza mu masentare nayo ashikanye petero nkuru nziza ku ntebe y'umukuru w'igihugu ku bice birenga mirongo itandatu n'icenda ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naho abatavuga rumwe nawe bakiyiyamiriza pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika
turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze ku bijyanye na voile d'amerique natwandikiye bemera bimwe mu birego twabarungikiye ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa turindiye izo ntumwa tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyine tuzitezura
uyu ni karenga ramadan aramutswa urwego cnt rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu c'u burundi yemeza ko radiyo yanyu voa na bbc bishobora gutezurirwa bivanye n'ivyo intumwa z'ayo maradiyo mpuzamahanga zizoyaga na cnt mu mubonano ushobora kuba vuba iyo nkuru turayigarukako handi hatome hagufi y'amaradiyo yanyu tuza kubabwira n'ivyerekeye abanyagihugu bo muri komini ya rutovu turi mu ntara ya bururi bavuga ko barabuzwa kuko baba baratoye oya ni mu kanya mu kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu urwego cnc rujeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu gihugu c'u burundi rumenyesha ko rurindiriye intumwa z'iradiyo ijwi rya amerika mukunda na bbc kugira ngo rurabe ko rwotezura ku bihano rwafatiye ayo maradiyo mpuzamakungu yo kugara fm zayo mu kiringo c'amezi atandatu ku butaka bw'uburundi vyavuzwe na karenga ramadan aramutswa cnc mu kiganiro y'amenyeshamakuru cakurikiranywe na mugenzi wacu raymond nzimana aratubwira ibindi rero Karenga Ramadhan arongoye CNC yemeje ko indongozi z'amaradiyo mpuzamakungu ijwi rya Amerika na radiyo BBC bandikiye urwo rwego aho mbere bemeye amwe mu makosa zagirijwe ariko batubamenyesha ko bagiye kurungika intumwa kugira zize ziganire n'abajeje gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu gihugu c'u Burundi uyo arongoye CNC yemeje ko ingingo yo gutezurira ibihano vyafashwe izomenyekana inyuma y'umubonano w'izo ntumwa z'ayo maradiyo ku bijyanye na voile d'amerique natwandikiye ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi vyemezo vyinshi baba bafise bakifuza nabo nyene kuzomanuka i Burundi nabo nyene turabashimiye kubera ko batwandikiye tuvuze yuko t- kandi turindiye izo ntumwa nizashika i Burundi tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana eka no kuri radiyo bbc y'abongereza naho yemeza ko bemeye amakosa n'iyo radiyo ntiyatezuriwe ramadani karenga yemeje ko hariho ibyo biyemeje bitarashyirwa mu ngiro kandi nayo nyene yemeye kurungika intumwa kugira zivugane n'urwo rwego kuri ico kibazo nko kuri bbc yuko amakosa twabagirije ari nyayo cyane cyane ku bijyanye n'ikiganiro cy'umutumire yuko kitakurikije amategeko ngenderwaho y'umwuga na cyane cyane amategeko agenga iyo radiyo bakaba baraniyemeje ko bazofata ingingo zihashe ku bagize uruhara muri icyo kiganiro bakananemera kuzotanga umwanya kuri leta y'u Burundi yo yari yituye CNC ku biganiro byaciye kuri iyo radio yuko nabo nyene bohabwa uwo mwanya ngo bisigure ku birego byose byari byatanzwe byacishije kuri iyo radio ku bijanye n'akazi k'abamenyeshamakuru b'ayo maradiyo babandanya babuzwa gukora akazi kabo na bamwe mu bajejwe inzego canke intwaro mu gihugu umukuru w'urwego rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru yibukije ko abo bamenyeshamakuru bafise uburenganzira bwo kurondera amakuru twarasohoye itangazo icese rivuga yuko twahagaritse umuhora wakoreshwa na voile d'amerique kuri bande fm kuko ni imari y'igihugu cy'u Burundi ntitwabujije umunyamakuru gukora ku rubuga mu gihe CNC itaramuhagarika kubandanya arangura imirimo yiwe ariko rero namwe mubandanye musigurira abantu si umuntu wese aba azi amategeko abagenga si umuntu wese aba yasoma iryo iryo tangazo rya CNC tusha dutera akamu abarongoye inzego zitandukanye bamenye yuko kuja kurondera amakuru aho ari yo hose ni uburenganzira bw'umunyamakuru mu gihe yemewe azwi n'amategeko benshi ni ukutatahura amategeko urwego sense rwatezuriye ibihano ikinyamakuru roro nuvo cyari cyafatiwe ramadani karenga akaba yamenyesheje ko byavuye mu biganiro bagiriraniye n'abarongoye icyo kinyamakuru cya leta mbere sense ikaba yemereye icyo kinyamakuru gucisha amatangazo y'ibihayanishwa yanditswe mu giswahili n'icyongereza muri icyo kinyamakuru kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya mirongo ibiri na kane ukwezi kwa gatanu indimi zari zatumye icyo kinyamakuru gihano urwego sense rwafatiye ibihano iradiyo y'ijwi ya amerika hamwe na radiyo bbc byo kutavugira ku gataka k'u burundi mu kiringo cy'amezi atandatu mu kuzaka imirongo ya fm kuva ku wa ndwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i bujumbura remonzimana ijwi rya amerika nuko rero mu kurindira yuko hagira ikiva muri iyo mibonano mwumva ishobora kuba muri kazoza ka hagufi mushobora kubandanya mwumviriza ijwi rya amerika nk'uko mwahora muciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri facebook yacu voa radiyo yacu imirongo ya shortwaves mutumvira ko ni mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe mirongo ine n'imwe cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi nyene aho bamwe mu banyagihugu bo muri komuni ya Rutovu turi mu ntara ya Bururi eh, batoye oya mu matora aheruka kuba yo kwemeza canke guhakana impinyanyuro y'ibwizwa nshingiro batekiwe n'ubwoba basigura ko uko umunsi utashe batabura abantu babatera ubwoba ko biteye bitebuke bazokwibonera ko muravyumva mu nkuru tubaza umenyesha amakuru wacu i Bururi Alain Yves Irankunda uyo muce w'abo banyagihugu bo muri komine Rutovu bikekwa ko bari mu batemeje imyinyanyuro y'ibwirizwa shingiro riheruka kuba ku igenekerezo rya cumi n'indwi rusama ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ubona ko ari ugutotezwa kuko atacemezo na kimwe kigaragaza ico watoye cigeze kija habona ku bw'abo banyagihugu ni citwazo co kugirirwa nabi kuko gutora uko babishaka ari uburenganzira bwabo samiwera niyo kwizigira yayaze n'ijwi rya amerika yugarijwe n'ubwoba nihereyeko jewe hariho abantu benshi bakomeza badakundira kuko niba natoye oya kubera ngo bari bayigambye nanje ntawe natoye ndabyizera nubwo banyeretse baranyikeka cyane cyongera ubwoba nkiyumvira ko bohava baza kundondera nk'ibyoro kubera ibintu by'umbona nibo byarahindutse kubera bambwira ngo umuntu ntatuye ibyo abandi batatuye jewe ndaheza nkihangara nyene ariko ubwoba bukagumamo eh ubwoba bugumamo kwera kubera nama numva bata nyene kumbwira ayo majambo ko niba natoye oya kuko batangiye kwikekana nk'uko onye ndabona ko ari hatari kubera abo bantu nyene baza bayikika mu kiza baza kutubaza ivyo twatoye birababaje cane ukuba barenze umurongo utukura canke ko bahemukiye igihugu cabibarutse mu gutora oya namwe mu majambo abo banyagihugu bemeza ko babwirwa ku kibazo c'aboba babatera ubwoba abo banyagihugu batubwira ko ari abantu batari bamenyerewe mu kibano sindayiga ya fokasi yemeza ko abamaze kumutera ubwoba atabo yari amaze kubona igituma abandi abati batweke twidegemvye abo bantu boza babiyereza boza kuturya umutima nabo twobiyamiriza kure kabisa ntabwo twari tumerewe ubwo sinzi iyo bavuye yego kabisa twaba dubana neza nta kibazo twari dufite ni mugubu ndabona ko tugona tuguma tuza buke buke abo banyagihugu kandi bababazwa nuko bariko barazira ukwikekwa kandi bazi ko ico batoye kiri ku mutima wabo bakavuga ko bafise akoba ku buryo bw'uko babona ko umutekano wocungerwa vy'umwihariko emmanuel muco aha avuga ati ico mbona nuko abanyagihugu twoja hamwe tugashiraho intaha ishize hama abajeje gushira mu ngiro amategeko yatowe yemejwe n'abanyagihugu ni uko bogerageza bakanyarutsa bakabishyira mu ngiro kugira ngo ntiha- ntihabe injyane zino n'irya hari ukuyikekana dutegereza rero kuronka abari- abadukurira aribo bo- ariyo leta abajeje umutekano nabo bakabandanya eh, bawucungera neza bandanya batwigisha nyene eh, umubano mwiza kugira ngo tubandanye ubuzima bw'igihugu bubandanye neza ayo makuru y'abatera ubwoba abandi bafatiye ku matora aheruka bisa n'uko abajejwe intwaro muri komine rutovu batari bayazi yamara baragabisha umuntu wese yokubahuka gucura bufuni na buhoro mugenzi we yitwaza ikibazo c'amatora amaze kurangira simbare salvatori ni umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ibibazo vy'intwaro n'akaranga Eh, nubwo abene igihugu bari bafise imbere y'amatora barabonye yuko turagenze neza bose barashima haba abatora yego haba abatora oya jewe nk'uko twagisha inama ku munsi wa mbere twarabonye abakuru imitumba bashibito zone batubwira ko iyo baje bava ari heza hameze neza eka tacuka kiriho mugiye guhagurukira gute ico kibazo c'abantu biyadukije bagasha kurya umutima abandi kuko babaketse ko batatoye ico bari bipfuza bwa mbere nuko bokanura bakabona imbere umutekano turabu- turawubumbatira Eh, sinenze nawe kugira bo butobe kuko bokorera ahantu hari umutekano komine itunganywa neza igihe ingo eh, ziri muri iyo komine zironse zifise amahoro Eh, rero bwa mbere bakaca bibaza ngo ni naka Eh, turashika ku kivi turi kumwe n'abandi bajejwe umutekano turatanga impanuro zihagije kumbura n'uwo mwasi ari muri mwe bacagira ubwoba yego ni ingingo twafashe ibibazo bya bene gihugu bishitse eh, tubikorera hamwe ubu u- tu- tu- turabatuma ko bafise ingorane muri rusange ku munsi wa mbere bakatubwira ingorane bafise tukabahanuriraho nyine ibintu biruko mu gihe zimwe mu ngingo zigenga itegeko ry'amatora zerekana ko ata muntu akwiye kugirirwa nabi ahobwa kuba yatoye ikiri ku mutima kubw'ivyo abanyagihugu b'iyo komine ya rutovu bagasaba bashimitse ko abarenga kuri izo ngingo bohanwa ata nkunzi igiyemwo mu ntara ya bururi mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro iwanyu mu ntara yacu tukibandaniriza mu makambi duhereye mu ikambi ya rusenda ari muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivugwamo abarundi barima bahahungiye bavuga ko agahombo ari kenshi kubera imvura imaze iminsi irwa muri ako karere bimwe mu bitegwa byabo byaratawe- byaratwawe nk'uko mubyumva muno nkuru irambuye na vedaste ngabo akora ijwi rya amerika muri kongo abahinzi bo mu ngambi yo mu rusenda bavuga yuko imvura nyinshi yaguye mu kwezi kwa kane no mu kwezi kwa gatanu muri kongo yangije imirima yabo bari basanzwe bahingamo mu kigobe cya rusenda nk'uko bitangazwa na bamwe muri aba bahinzi twasanze bari gusarura imyumbati igihe kitaragera ubu turi gusarura imyumbati imyumbati tuyisaruye itaragera kubera amazi yayiteye kubera twirekezeyo ikibandanya ibora nicyo gituma tuyisaruye itaragera kugira ngo turabe ko abana bopfuma baraba nuko bokurako iyi myumbati ko ndabona imeze birambabaje cyane kubera ndayisarura itaragera ko niyo yisaruye mu kwicumi ariko bimbabaje yuko ndayisarura itaragera kandi n'imi- n'ibiti ndabiriko ndabikura ko nta mfise ndabitera ubunyene cyabimvana nabi ibindi nasarabye byaraboze ibijumbu amateke ubu n- narasaruye hajya hepfo nabyo nasanze byaratewe n'amazi byaraboze kuko amazi yatugiriye nabi cyane n'umuceri narimye hajya hepfo watewe n'amazi uraryama wose ubu sindwe kwimbura abagize ishyirahamwe rya tuzamurane nabo bahinga muri iki kigobe cya rusenda nabo bemeza yuko imvura imaze iminsi igwa muri aka karere ka fizi yatwaye bimwe mu bihingwa bari basanzwe bahinga hatwawe itomati twagwa amashu nk'ubura buno uyu abuteye hirya y'ejo Eh, hatwawe ibitunguru hajya hose hari ibitunguru aha hose hari amatunguru mbo hatwagwa hepfo hajya inori nka gitari zitatu kuko twe du- twakunze kurima zirya nori za kijyambere zimwe zinganangana ubu ni ukuvuga zose imbuto zose zaragiye najyaho ubona ndiko ndagwana n'amazi kugira ngo ndabe ko umuntu yoca umuferege hajya hepfo uretse kuba abahinzi bo muri iki kigobe bavuga yuko amazi y'imvura yangije imirima yabo baranataka n'igihombo binjiyemo bikurikiranye n'uko bari bashoyemo amafaranga menshi muri ubwo buhinzi kwa koti karimwe i- ibihumbi mirongo ibiri na bitanu twarakoresha amafumbire imbuto niyo tugura ishashi yi- y'isho igura ibihumbi cumi na bitandatu ishashi imwe garama cumi nk'ibitunguru garama majana abiri na mirongo itanu ahubwo ibihumbi mirongo ibiri none nk'umuntu yari yakengeje nk'ibigopo bitanu urumva mu bihumbi ijana ko yahombye amahera menshi ubwo twoyagaruza kandi atamutahe tugifise kandi ibyo twateye byaratwawe Eh, biri mu bimwe mu buhu- mu ruhombo tutazosaba ku- kubona icyo twakoreye impunzi z'abarundi zari zisanzwe zihinga zihamya yuko muri uyu mwaka zizasonza bitewe n'uko nta musaruro zizavana muri ubwo buhinzi dore ko uwo musaruro wunganiraga ibiribwa bari basanzwe bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ni uruhombo kuko tugiye gufata inzara nini twakoze gufata ideni ryo- ry'ifumbire kugira ngo turabe ukuntu two kwiyungunganya ariko n'ubundi rusanze ni uruhombo n'iya nzara nyine tugumana iki kibazo cy'iyi mirima yononwe n'imvura kiza cyiyongera no ku kibazo cy'amazu yasenywe n'imvura mu kwezi kwa kane dore ko kugeza iyi saha impunzi zasenyewe amazu zitarahabwa ibikoresho byo kuyasanura ndetse n'ibikoresho byo mu nzu byatwawe n'iyo mvura twebwe twari mu mu bihangare turi mu bihangare ndetse muri abo mu- muri- mu bari muri icyo gihangare na je ndimwo ndetse imana yararutse imana yaraturokoye igihangare cyararutse duca dusigara ahantu hagaragara haca haba umuyaga mwinshi cyane ubwo turyamye ko bwose buraguruka ubusafuriya bwose buraguruka ubusahani buraguruka ariko twagize uku bukeye tubona umukozi wo muri asera araje aratwandika amazina amaze kutwandika amazina turategera ko hari icyo budufasha turabura kugeza ubu mwanya n'izi saha turyama hasi dusasa ibikwembe hasi nibyo turyamako mbere y'uko imvura isenya imirima y'impunzi z'abarundi zo mu rusenda izi mpunzi zari zisanzwe zeza imwe mu myaka irimo itomate zikayigemura mu masoko yo mu rusenda ndetse no mu mujyi wa uvira n'ibaraka redatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo mu gihe rero mwumvise ko abahungiye mu ikambi ya rusenda bahangayikishijwe n'uko imvura iriko irabatwara utwabo abahungiye mu gisagara ca nyamata turi mu gihugu c'u rwanda bo barashima gose ngo bariko bariyungunganya biciye mu gukora imiduga barubatse na garaje ihuriramwo bamwe mu bafise mu bakora uyo mwuga n'abashaka gukoresha imiduga yabo desire hatungimana akorera ijwi rya amerika mu rwanda
aha ni muri garaje kuri motokari mu karere ka bugesera neza na neza mu gisagara ca nyamata iyo garaje yashinzwe n'abarundi b'impunzi babiri bahora bakora ako kazi nyene mu gisagara ca kirundo mu buraruko bw'uburundi bagiye hamwe kugira babandanye umwuga wabo ushitse muri iyo garaje uhasanga imodokari z'abarundi ziriko zirakogwa nyinshi mbere zikaba izo mu rwanda nk'uko amaparati yazo avyerekana umwe muri abo bene gushinga iyo garaje amenyesha ko ako kazi kabafitiye akamaro bakanezezwa n'uko bashoboye gutanga akazi cyane cyane kuri bene wabo baba mu ikambi ya mahama twari tu- turi impunzi urabona ko twahunze muri bibiri na cumi na gatanu igihe hatanguriye imvururu mu burundi Eh, tugeze ngaha twaragize icyiyumviro cy'uko twashinga igaraje mubyo twari dusanzwe dukora i burundi ni muri iyo ntumbero rero twari twiyumvira ko twashinga igaraje murabona yuko ubuzima bw'impunzi buba bugoye twanze kuguma twicaye turavuga tuti reka dushinge garaje kugira turonke ukuntu twatunga imiryango yacu kandi twongere dutungishe imiryango y'abandi bantu baza gukorera ngaha uravye byifashe gute none tubiravye muri rusange ibintu si bibi kuko iyo uriko urakora ukabona u- urashobora kuronka inyungu kandi nk'uko nari nabibabwiye ubwa mbere yuko twayisi- twayishinze igaraje kugira turabe ukuntu twobaho mwa kino gihugu ibi bintu ntibisa nabi byifashe neza uno yaronse akazi ko gukora imiduga akazi yahora akora atarahunga amenyesha ko kubona afise icyo akora bituma umuryango wiwe ubaho neza gusumba abatunzwe n'imfashanyo gusa abanza kutubwira ingene yavuye i mahama akamenya ko ahinya amata hari akazi ubundi bavuye mu ikambi ya mahama batanu abandi ndwi bakaba bagizwe n'impunzi zibaha inyamata n'abanyarwanda babiri desire hatungimana inyamata mu karere ka bugesera ijwi ry'amerika mwakoze kutwumviriza yakoze innocent kimenyi yegeranije amajwi na enjeniyeri bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na lidiane nahazwe ndayifurize kubandanya mururanirwa n'urutonde rw'ibiganiro vy'ijwi ry'amerika
inshuti mwese mubandanije kudutega amatwi mu mwanya mutoyi isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu